ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu bwakeye neza mbifurije uwa gatandatu muhire muri kumwe na thomas kamirindi kuri gahunda ni amakuru y'inkongi z'umuriro zigurumana mu mujyi wa los angeles muri leta zunze ubumwe za amerika n'urubanza rw'abayoboke b'ishyaka dalfa umurinzi ritaremerwa mu mategeko mu rwanda amakuru arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru muri leta zunze ubumwe za amerika inkongi y'umuriro irimo irayogoza umujyi wa los angeles n'inkengero zawo muri leta ya california mu burengerazuba bw'igihugu imaze guhitana abantu icumi no gukongora amazu arenga ibihumbi icumi abantu hafi ibihumbi magana abiri bahunze ibyabo mugenzi wacu edi rwema yavuganye na madamu suzanne gakwavu utuye i los angeles amubaza uko byifashe
birasa nk'aho umuriro ugabanuka ariko ntabwo tuzi ikigiye gusubiraho kuko kuva ejo bundi utangira uragenda ufata ibice bitandukanye nk'uko mwabyumvise byatangiriye maribu bijya pacific palisade bijya santa monica bijya n'ahandi hitwa awutadina pasedina karabasas ubu aho tuvugira ejo nijoro umuriro wari umaze kugera ahandi hitwa wesiti hilizi san fernando valley mbese ahantu tutari tuzi ko wagera ni ibintu bidasobanutse neza ariko baravuga ko wenda uyu wa wesiti hilizi mu kibaya ushobora kuba watangiwe n'abantu ntabwo twari twabimenye neza ariko niko bimeze suzani gakwavu iyo leta yanyu ya california n'ubusanzwe izwiho kugira inkongi z'umuriro ariko kenshi bikaba mu gihe cy'izuba ryinshi itandukaniro riri kuri uyu muriro n'umuriro musanzwe mumenyereye riri hehe itandukaniro ni rinini kuko uyu muriro ntabwo usanzwe imyaka mbaye hano ntabwo uyu muriro twari twawubona hari imiyaga ituye hano yitwa sana babura windi iyo miyaga kenshi yazaga muri sama igiye kurangira wari umuyaga mwinshi kandi rero iyo umuyaga wabaye mwinshi umuriro uraza bitewe n'ibintu byinshi ni ukuri uyu muyaga ni umuyaga twari tutari twabona umuyaga mu busanzwe uraza wani deyi tu deyizi ukagenda ariko ubu ngubu mbese wafashe umujyi wa Los Angeles wose hose wahageze turebye igihombo uwo mujyi wa Los Angeles ndetse na leta ya california bishobora gukura muri uyu muriro ibintu bihagaze gute igihombo kingana gute dore ko tuzi ko hari abantu barenga icumi kugeza ubu bimaze kumenyekana ko bapfuye amazu menshi yarasenyutse amashuri n'ibindi igihombo gihagaze gute kugeza kuri uyu munota ni ukuri igihombo cyo ni kinini ku buryo abantu bari no kugira ubwoba ko inshuwarense zitazashobora kwishyura amazu amashuri igihombo cyo ni igihombo kinini cyane urumva yego abantu benshi bafite inshuwarense ku mazu ariko ikiri mu kuvugwa ni uko na inshuwarense zitazi ko zizashobora kubona ayo mafaranga gusubiza amazu y'abantu suzane hari n'abakomeje kunenga inzego z'ubutegetsi haba inzego z'umujyi wa los angeles hakaba n'inzego za leta ya california ko bagaragaje intege nke mu bijyanye no kwitegura uyu muriro ko wabasanze basa nk'aho batiteguye neza wowe nk'umuntu uri aho ngaho muri uwo mujyi wa los angeles abo bavuga ibyo baba bafite ukuri iyo ubibonye ni ukuri nta kuri kurimo kuko sitomu zitandukanye zitera abantu abantu bakitunganya herikeni n'umuriro mu bisanzwe iyo turi muri sama ushobora kuvuga ati reka twitegure wenda iyo umuyaga uje umuriro ushobora kuza ariko disi tayimu ntabwo nibwira ko ubuyobozi cyangwa abayobozi ba siteti ofu california banigiritiza ibi bintu byaje mu bintu bidasobanutse mu buryo mu buryo butunguranye cyane cyane kuko bahamagaje aza siteti ziri arawundi california gufasha faya fayitazi ariko nabo bya- byabananiye indege zananiwe so ntabwo ari ukuvuga ko ibyangombwa bidahari cyangwa batabikoresheje ariko nabyo byananiwe umuriro waje utunguranye kandi waje ari mwinshi mbese urananira ababishinzwe byabananiye completely ni ibintu byaje bitunguranye mu kuri suzani gakwavu wowe ku giti cyawe n'umuryango wawe mumerewe mute ese aho muri muratekanye ntabwo twavuga ko dutekanye kuko nk'uko nakubwiye ntabwo twari tuzi ko umuriro uza kugera uyu munsi gihari uko umuyaga ugenda ukubita niko izindi sayidi zigenda zifata so natwe baduhaye warning alert kuba twitegura ntiwamenya ariko turacyameze neza turacyari mu mazu yacu imana iracyaturinze suzani gakwavu tuye mu mujyi wa los angeles muri leta ya california turagushimiye ku bw'akanya uhaye ijwi ry'amerika kandi twizere ko ah, uyu muriro uzabasiga amahoro wowe n'umuryango wawe urakoze cyane murakoze cyane ijwi ry'amerika noneho tujye mu rwanda umunyamakuru theoneste nsengimana ureganwa n'abayoboke b'ishyaka dalfa umurinzi ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi ejo yatangiye kwiregura mu rukiko rukuru by'umwihariko we ku giti cye aregwa ibyaha birimo gutangaza amakuru y'ibihuha eric bagira ubusa araduye inkuru irambuye umuyobozi w'ikinyamakuru umubavu doti komu na umubavu tivi onurayini yagaragaye imbere y'umucamanza yunganiwe n'abanyamategeko babiri Bruce bikotwa na felicien gashema ubushinjacyaha burarega teoneste nsengimana ibyaha bibiri byo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi no gutangaza amakuru y'ibihuha yiregura nsengimana yatinze cyane ku ngingo z'itegeko rigenga itangazamakuru mu rwanda yabwiye umucamanza ko ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no gutangaza amakuru bwemewe kandi bwubahirizwa na leta yabwiye urukiko ko yafashwe agafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko umucamanza yamwibukije ko iyo ngingo yayiburanyeho ku rwego rwa mbere inafatwaho icyemezo amubuza gutandukira ku cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha umunyamakuru Theoneste Nsengimana yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwakimureze bukoresheje ingingo z'amategeko zitari zo avuga ko bwashingiye ku itegeko rirebana no guhana no gukumira ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga avuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha kibumbatiye ugushidikanya yagize ati bandeze ibyaha by'ibihimbano yasobanuriye urukiko ko mu itangazamakuru gutangaza ibihuha byemewe M- mu gushyigikira igitekerezo cye nsengimana yavuze ko hari bimwe mu bitangazamakuru byigeze gutangaza inkuru mu gihe umunyapolitiki madame victoire ingabire umuhoza yari afunzwe ko yatwitiye muri gereza kandi ko mu bazitangaje nta n'umwe wakurikiranywe mu mategeko ubushinjacyaha bumurega ko yasohoye itangazo mu kinyamakuru cye ryamamaza imigambi bwise mibisha yo kugumura rubanda iryo tangazo muri videwo ryumvikanamo uwitwa Mimi Mireye uba mu mahanga avuga ko u Rwanda rwica abaturage barwo ku maherere barimo wari umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo yumvikana avuga ko runafungira ubusa abenegihugu aha yumvikana avuga ko umunyapolitiki Paul Rusesabagina yari afunzwe ku maherere n'ibindi yasobanuye ko ayo makuru akubiye muri iyo videwo atakwitwa ibihuha kuko yari afite isoko yayo bityo ko adakwiye kuryozwa ibyavuzwe n'undi muntu yavuze ko hari amakuru yashoboraga kwishakira cyo kimwe n'ayo abamukurikira bashoboraga kumushyira bakamwishyura amafaranga cyangwa akayatangariza ubuntu mu myiregurire ye nsengimana yikomye urwego rw'ubushinjacyaha ko rwamushyizeho igitutu cyo kumutegeka kugaragaza isoko z'amakuru ze kandi bihabanye n'ibiteganywa n'amategeko umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabajije umunyamakuru Theoneste Nsengimana ubugira gatatu niba ibyo yatangaje ku muyoboro we wa YouTube ari nako abyemera uregwa yagize ati kugeza ubu mbyemera ko ari byo kuko nta bindi birabivuguruza umucamanza yahise asaba umwanditsi w'urukiko ku byandiko ko uregwa byemeje mu kirego cy'ubushinjacyaha harimo ibimenyetso byemeza ko hari ibiganiro umunyamakuru Nsengimana ku rubuga rwa WhatsApp yagiranaga n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Ingabire Victoire Umuhoza busobanura ko Nsengimana yari yaramwise izina rya Inkora Ivu bisobanuye inkoramutima Ingabire Victoire Umuhoza buvuga ko muri ibyo biganiro Nsengimana yasabwaga ko yatambutsa gahunda y'umunsi uzwi nka Ingabire Day bisobanuye ko bari bafitanye ubwumvikane mu mikoranire Nsengimana yavuze ko ashingiye ku gaciro inkuru iyo haza kuba hategurwa imyigaragambyo yari kubuza abayiteguye kugira undi munyamakuru babwira kugira ngo abe uwa mbere mu gutangaza ayo makuru hagambiriye gukurikirwa n'abantu benshi ku kijyanye n'ibiganiro yabajijwe mu bugenzacyaha ko yagiranaga na Ingabire Victoire Umuhoza Nsengimana yasabye ko byazateshwa agaciro yavuze ko yabajijwe atisanzuye kandi ko yakoreye ibikorwa by'iyicarubozo urukiko rwamusabye kugaragaza ibimenyetso ku byo avuga nsengimana yasubije ko yandikiye urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu rwanda rmc ntirwagira icyo rubikoraho yavuze ko icyaha cy'iyicarubozo kidasaza umucamanza turifuza kuzakiregera uregwa nawe ati ntibiba ngombwa nzakiregera umucamanza ati babikwandikire ko nyuma y'uru rubanza uzajya kukiregera kubera indi mirimo y'abacamanza byatumye abanyamategeko be batabona umwanya wo kumwunganira undi wagombaga kwiregura ni silivensi bomana wari umuhuzabikorwa w'ishyaka darufa umurinzi uyu ni nawe uregwa ibyaha byinshi bigera kuri bitanu mu gihe bagenzi b'umunani basigaye baregwa ibyaha bibiri kuri buri umwe yageze imbere y'umucamanza yumvikana mu ijwi ry'intege nkeya avuga ko yaraye adasinziye kubera arwaye umutwe n'amaso urukiko rwavuze ko umunyamategeko gatera gashabana hari ibaruwa yandikiye komiseri mukuru w'urwego rw'amagereza asaba ko sibomana yavuzwa ubushinjacyaha bwasobanuye ko uburenganzira bw'umuburanyi nubwo yaba afunzwe bugomba kubahirizwa ku rundi ruhande bukavuga ko utaba umwanya wo kwihisha inyuma y'ubwo burenganzira mu gutinza urubanza bwabwira urukiko ko ari mu bagumye kurangwa n'imyitwarire mibi kuva urubanza rwatangira sibomana na bagenzi be bandi umunani baregwa ko bakoze amahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga bagamije guhirika ubutegetsi bwa perezida paul kagame badakoresheje imbaraga z'imbunda eho urusa ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika ni mu kirundi no mu kinyarwanda tuvugira i washington dc facebook na youtube ni radiyo yacu voa ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi kuri uyu wa kane perezida evariste ndayishimiye yirukanye mu kazi kabo abategetsi batatu bo mu biro by'umukuru w'igihugu bashinzwe iby'amategeko abashinja guhemukira igihugu inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tiyerive ndayishimiye abo perezida ndayishimiye yirukanye ni jean pacifique baribonekeza umukuru w'ibiro bijejwe ibibazo bijanye n'amategeko n'ubuyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu sirire sibomana umukuru w'ibiro bijejwe gutunganya gutunganya inzandiko z'amategeko mu biro bijeje ibibazo bijanye n'amategeko n'ubuyobozi na Arikade Harerimana umuhanuzi ajejwe gukurikirana imanza za leta mu biro bijejwe ibibazo bijanye n'amategeko n'ubuyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu afatiye ku itegeko ryerekeye ingingo zo kugirira ikigongwe imigwi imwe imwe y'abafungwa perezida ndayishimiye yavuze ko abirukanywe bagize uruhara mu kurekura abanyororo batari babwirijwe kurekurwa mu rukurikirane rw'abanyororo aheruka guha ikigongwe gutyo bakaba batosekaje isura y'ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu abarekuwe batari babwirijwe kurekurwa barimwo abagirizwa ibyaha byo gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu hamwe no kugandagura abantu itegeko ryirukana abo bayobozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi rivuga ko abanyororo bagirizwa ibyo byaha batari mu migwi y'abegwa n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu abarekuwe bategerezwa kugirirwa imbabazi nabo mu mabohero ya Burundi na Rutana amasoko y'ijwi ry'Amerika mu Burundi yatumenyesheje ko abo perezida ndayishimiye yirukanye uko ari batatu bose bahavuye batabwa muri yombi ku muhingamo wo kuri uyu wa kane bahagaritswe mu gihe amwe mu mashyirahamwe yigenga akorera mu burundi ari mu ryitwa arukoto yavuze mu minsi iheze ko kurekura abanyororo bagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu biriko birangwa n'utunenge twinshi tumwe muri utwo tunenge iryo shyirahamwe ryavuze twarimo abanyororo batarekuwe kandi babwirizwa kurekurwa no kutubahiriza itariki yo gusozera kurekura abanyororo perezida w'u Burundi yari yatanze ikigongwe ku banyorora ibihumbi bitanu n'amajana ane na mirongo ine na babiri ni ukuvuga hafi kimwe ca kabiri c'abafungiwe mu mabohero yose y'igihugu ibikorwa byo kurekura abanyororo bahawe imbabazi byatanguye ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane kugera ino saha abenshi muri abo yamara ntibararekurwa nk'uko byemezwa n'amwe mu mashirahamwe akorera mu Burundi yari yategetse ko ico gikorwa gisozegwa igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa cumi na rimwe ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane yamara mu mabohero atandukanye arimo ibohero rikuru rya mpimba ibikorwa byahagaze igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ry'uko kwezi muri iryo bohero hari kurekurwa abanyororo ibihumbi bibiri n'amajana umunani ariko hari kuwa bagera ku gihumbi n'amajana abiri nk'uko iryo shirahamwe ryabisiguye mu tundi tunenga amashirahamwe yadomye ku rutoke harimo abanyororo wasanga bagirizwa icaha kimwe ariko hakarekurwa umwe abandi bakaguma mu buro Moroko ndetse n'abanyororo basohokera ku izina rimwe bagera kuri batatu canke babiri ijwi rya Amerika twagerageje kurondera umugwi w'igihugu hojejwe iby'agateka kazina muntu CNIDH kugira ngo twumve ico ugona kuri iki kibazo ariko ntitwashoboye kuronka abawutwara urakoze Thierry venda yishimiye mu rwanda perezida paul kagame yatangaje ko yiteze impinduka ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo impinduka zizaturuka ku butegetsi bushya bugiye kujyaho muri leta zunze ubumwe za amerika yabivugiye mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kane i kigali eric bagira ubusa ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kiri mu byo perezida paul kagame yatinzeho cyane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane perezida kagame yavuze ko iki kibazo gifata umuzi mu mateka ya kongo ubwayo ashingiye cyane cyane ku bakoroni bakase imipaka nabi yahakanye inkunga iyo ari yo yose u rwanda rushinjwa guterwa abarwanyi b'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu yavuze ko ari abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo kandi ko bajya gutera abataturutse mu rwanda But that's why also the Congolese leaders are told that ni nayo mpamvu kandi abategetsi ba kongo ku ruhande rumwe bemera ko aba ari abanyekongo hanyuma bagashakisha izindi mpamvu bavuga ngo mu mirwano barafashwa n'u rwanda ariko ntibashobora kugira uwo babyemeza mu by'ukuri n'abarimo kurwana ubu batangije iriya ntambara turimo kuvuga ntibavuye mu rwanda aba bayobozi ba ma makumyabiri na gatatu ndetse na benshi mu barwanyi babo bavuye muri uganda aho babaga nk'impunzi cyangwa se bari barahungiye nk'uburyo bwo gukemura ikibazo cyo mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri bibiri na cumi na gatatu 2012, 2013, muri iki kiganiro umukuru w'u rwanda yikomye imiryango mpuzamahanga ko itera inkunga umutwe wa fdlr ubarizwa muri congo unashinjwa gukora jenoside mu rwanda The other reason is the FDLR that has been these genociders who have whom indi mpamvu ni fdrr aba bajenosideri bamaze imyaka mirongo itatu muri kongo umuryango mpuzamahanga rwose wakomeje kubembekerereza nibwira ko bakomeje kubabika ku bwende ku mpamvu ntazi niba se ari impano yo kubashimira ko bakoze jenoside hano cyangwa se bakaba bababitse kubera ko barwanya u rwanda na guverinoma bityo bakazabifashisha igihe bibaye ngombwa mu kurwanya u rwanda mu kwigarurira u rwanda no mu kurucunga uko babishaka to control Rwanda to manage it the way they want.
umukuru w'u rwanda yanavuze ko ikibazo cy'umutekano muke muri kongo gifitwemo uruhare n'abategetsi ba kongo ubwabo In broad daylight, killings, ku manywa y'ihangu ubwicanyi itotezwa ibibi by'ubwoko bwose birakorwa n'abantu babona abategetsi ba leta muri kongo abagaba b'ingabo baba bo muri polisi mu ngabo ku manywa y'ihangu barica abantu ibyo barabiceceka hanyuma y'ibyo izo mpuguke zikandika raporo ndende y'ibyaha ngo byakozwe na ma makumyabiri na gatatu by M23.
perezida kagame yavuze ko yari yarahisemo kuba yirinze kugira byinshi yatangaza kuri iki kibazo yongeye kumvikana avuga ko yagiriye inama abategetsi ba kongo ngo bafatanye mu kurandura umutwe wa fdr n'indi mitwe ariko barinangira yashimangiye ko umutekano w'u rwanda n'inkiko zarwo bizakomeza kurindwa ku kiguzi icyo ari cyo cyose gishoboka So, Rwanda, while we may be blamed for other people's problems, rero u rwanda kabone n'ubwo twakwikorezwa ibibazo by'abandi bantu ariko tunishimiye kwikorezwa ibibazo byacu bwite byo kugerageza kwirinda ubwacu niba ari cyo bisaba tuzirinda ku kiguzi cyose byasaba ibyo nta kubyibazaho nabwiye abo bari inyuma y'ibi byose mu mvugo yumvikana neza ko nibakomeza kumbaza ibibazo bimwe nanjye nzakomeza kubaha ibisubizo bimwe niba hari ikintu naganiraho kigomba kuba ntaho gihuriye n'ibyo nothing to do with.
umukuru w'u rwanda kandi yanasubije ku kibazo cy'umunyamakuru yamubajije niba yiteze impinduka mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ku butegetsi bushya bwa perezida watowe muri leta zunze ubumwe za amerika bwana donald trump First of all, the, the administration changed, mbere na mbere ubutegetsi bwahindutse binyuze mu nzira ya demokarasi so the up ibintu byinshi yewe n'ibijyanye na geopolitike n'uburyo ibintu byakorwagamo birumvikana ko bigiye guhinduka kandi ndibwira ko mu bizahinduka harimo n'uburyo ibibazo bya afurika byitabwagaho haba muri rusange ndetse by'umwihariko n'ibyo mu burasirazuba bwa kongo hashobora kubamo impinduka uko niko mbitekereza that's, that's what I think.
ku ku biganiro by'i rwanda muri angola bigamije gushakira umuti iki kibazo cya kongo perezida kagame avuga ko kongo igira uruhare mu gutuma bigenda bigura intege akumva ko byagombye gushyirwamo ingufu mu mugambi wo gukemura ikibazo mu buryo burambye perezida wa kongo bwana felix tshisekedi mu bihe bitandukanye yagiye agaruka ku ruhare bashinja u rwanda mu guhungabanya umutekano w'igihugu cye aha hari mu mpera z'umwaka ushize Au-delà des déplacements massifs de population provoqués par uretse kuba abaturage bacu barimo guhunga bava mu bice biberamo intambara bakajya mu nkambi z'impunzi aho bari gucamo ubuzima bugoye ikigaragara ni uko ingabo z'u rwanda ziyita m23 zirimo gufata abaturage b'u rwanda zikabazana mu bice bya teritwari ya masisi rucuru n'ahandi bamaze gufata mu kurengera abaturage bacu réponse urgente et coordonnée.
u rwanda na kongo byitana ba mwana ku kibazo cy'umutekano umaze iminsi itari mike mu burasirazuba bwa kongo u rwanda rushinja iki gihugu gituranye gucumbikira abarwanyi bo mu mutwe wa fdlr no kwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kongo nayo mu bihe bitandukanye ishinja u rwanda gufasha abarwanyi bo mu mutwe wa ma makumyabiri na gatatu no gusahura umutungo kamere wayo urimo amabuye y'agaciro eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi ry'amerika
mu kiganiro cy'abari n'abategarugori abagore n'abakobwa bo mu rwanda bajya mu mihango bakorewe ibitambaro by'isuku bifashisha bikoreshwa inshuro nyinshi mu babyungukiyemo cyane harimo abana b'abanyeshuri batajyaga ku ishuri mu gihe bari mu mihango n'inkuru ya Sumutakaboyi imyaka icumi irashize muziranenge burandine atangiye umushinga witwa cosmotive wari ufite umugambi wo gufasha abakobwa n'abagore bahagarikaga imirimo yabo mu gihe bari mu mihango yatangiye uyu mushinga akiva muri kaminuza icyo gihe yari afite gahunda yo gufasha bamwe mu bana b'abakobwa basibaga ishuri bitewe no kubura ibikoresho by'isuku mu gihe bari mu mihango abazikoresha bagaragaza ko bungutse cyane kuko ubipakirimo udukoresho dutanu igura amafaranga magana atandatu mu gihe iyo bari basanzwe bakoresha bayiguraga igihumbi kuzamura mu muhango wo kwizihiza imyaka icumi uyu mukobwa atangije uyu mushinga wabereye i kigali mu ntangiriro z'uku kwezi muziranenge yagaragaje ko umushinga we umaze kugera ku bakobwa benshi dufite ibikoresho by'isuku bikoreshwa mu mihango bikoreshwa kenshi bikongera bikamezwa rero ni ibikoresho bikozwe mu bitambaro byabugenewe umuntu abasha kubikoresha akabimesa akongera akabikoresha ku buryo ashobora kubikoresha igihe kigera ku myaka ibiri cyangwa ikaba yanarenga kuva twatangira wenda tugiye kuri ibi bikoresho byitwa cosmopride twabashije kugera ku bakobwa bagera mu bihumbi magana atatu ahanini tujya mu mashuri kuko hari abantu iyo bitanze ngo bagurire abana batabasha kuzigura abenshi bagurira abari mu mashuri kugira badasiba muri iyi myaka icumi uyu mukobwa atangije uyu mushinga ijwi ry'amerika ryaganiye n'ababyeyi ba muziranenge bari bitabiriye kuza kumva aho umukobwa we yageze ku bikomeye nyirabayicaje korete ubyara muziranenge yabwiye ijwi ry'amerika ko ibyo umukobwa we akora byabanje kumutangaza ariko aza gusanga bifite umwihariko ku mukobwa w'umunyarwanda agitangira rero twibazaga ngo mbese uyu mwana ntari kwiyavantura dutegereza ko nadusaba igishoro turaburira tugiye kumva tukumva rimwe kuri televiziyo tukaba turamubonye tukajya kumva ngo yagiye imahanga se mama noneho imahanga aragerayo arajyanwa nande natwe twari twaragiye mu mashuri tukiga icyo kibazo gikunze kuvuka wicaye wajya guhaguruka ugasanga wiyanduje wahitaga ugira ipfunwe twe twize mu babikira mwabaga muri abakobwa mwenyine ariko noneho wahitaga poroje tukavuga uti mbese abiga ari imvange umwana w'umukobwa byifata amati ibyatangajwe na nyina wa muziranenge binyuranye n'uko se kabarira jean damascene yabonaga umukobwa we kuva akiri muto kuko yemeza ko yamubonaga nk'uzaba umuntu ukomeye kuva kera ngewe ibitekerezo bye nabibonye kare ntabwo njye byantunguye akirangiza muri mount kenya abayobozi baho bamuvuzeho cyane bavuga ko ari umuntu watangiye guhanga udushya yashoboraga kubyaza umusaruro ku tuntu dutoya ukabona bafashe nk'utuntu tw'udupapuro waraduterateranyije akuyemo akantu aga- urwego agezeho ni- ari hejuru kugeza ubu umushinga wo gukora ibikoresho ba- abagore n'abakobwa bifashisha bari mu mihango wabashije guha akazi abakobwa benshi ndetse kugeza ubu benshi bayobotse gukoresha ibyo bitambaro bikoreshwa inshuro nyinshi ijwi rya amerika ryabashije kuvugana n'abana b'abakobwa bamaze imyaka isaga ibiri babikoresha iyo nari nsanzwe nkoresha narayijugunyaga ariko iriya yindi iyi ngiyi dukoresha ubu ngubu ndi gukoresha ituma na sevinga amafaranga kuko ndayikoresha urumva igira garanti y'imyaka ibiri ndayikoresha namara kuyikoresha nkayifura nkayibika neza ejo n'ubundi nakongera gusubira mu mihango nkongera nkagafata nkagakoresha kuruta ko nahora kuri siteresi yo kuvuga ngo nta mafaranga mfite yo kujya kugura padi eee mbere ntarabona izi padi byara- byarangoraga cyane ntabwo nakundaga kubona amafaranga kuko hari n'igihe nasibaga kujya ku ishuri kubera ko nabuze kotegisi zo kwambara muziranenge avuga ko yagiye abona abaterankunga banyuranye bakaba bamaze kumugeza ku rwego rwisumbuye ugereranije n'aho yavuye mu myaka icumi ishize dufite ubushobozi bukora nk'amapiyesi ibihumbi bitanu ku munsi izo piyesi rero zijya muri- mu mu mapaki igihumbi izigenda biba nabyo bitandukanye hari amasezo tugira- zigenda cyane ah, nk'amasezo yo kwiga hari imiryango imiryango ijya igurira abantu ibigo ibigo bitari ibya leta cyangwa se ibya leta cyangwa se n'ibi- na- n'amakampani ah, y'ubucuruzi ariko afite ah, section yo gufasha hari igihe zigenda ari nk'igihumbi biterwa n'izo bahisemo gutanga ariko turetse n'ibyo ngibyo twagize abaterankunga batandukanye n'abantu badufashije kugira noneho ubushobozi bw'imashini zisumbuyeho ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'uburezi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi bwerekanaga ko cumi n'umunani ku ijana by'abana b'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itandatu kuzamura bataga ishuri mu gihe bari mu mihango kubera kubura ibikoresho by'isuku umuziranenge atangaza ko agitangira yabashaga gukora udukoresho tw'isuku tugeze kuri makumyabiri cyangwa mirongo itatu ku munsi ubu akaba ageze ku bihumbi bitanu nyuma yo kubona abaterankunga banyuranye bagiye babyitabira asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato cyane ni ikiganiro cy'umuziki maze rero mugire wikendi nziza murakarama
Mon frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi.